muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwiriwe mute mwiriwe neza se ni thomas kamirindi ubasuhuza turavugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi turi kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mujye no ku rubuga rwacu rwa interineti wazi itatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com naho mukurikire amakuru n'ibiganiro byacu
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
jewe ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
murisanga rero koko ku ijwi ry'amerika maze rero twibaze amasezerano mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu amaze iki mu bihugu bimwe na bimwe impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu umushingwamanza ni ukuvuga avoka armel niyongere arongoye akati akati ni ishyirahamwe ryiyemeje kurwanya ihohoterwa rya kiremwamuntu n'ukuborezwa i- igufa ikiremwamuntu ni ukuvuga iyicarubozo cyangwa se torture nibyo rero akati ishinzwe kurwanya mu kwezi kwa mbere ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu sentare isubiramo imanza y'ubujumbura yakuye burundu metere Niyonge- niyongere mu rwego rw'abashingwamanza rw'uburundi nyamara rero mu kwezi kwa kabiri ibihumbi bibiri na cumi na karindwi metere niyongere yemerewe kwinjira mu rugaga rw'abashingwamanza rw'i buruseli mu bubirigi byongeye mu kwezi kwa karindwi ibihumbi bibiri na cumi na karindwi yemerewe mu rugaga rw'abavoka mu rwanda metre armel niyongere kandi ni umwe mu bashingwamanza bafasha muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha cpi imiryango y'ababuze ababo mu burundi muri uku kwezi kwa gatatu turimo metre niyongere yasohoye igitabo mu rurimi rw'igifaransa le burundi et le pu epu bivuga examen periodique universel ni umwanya buri gihugu cya loni gihabwa buri myaka itanu n'inama mpuzamahanga y'uburenga- n'ima- yego n'inama mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu conseil de droit de l'homme kugira ngo kigaragaze ibyo gikora n'uko kibikora mu rwego rwo guteza imbere uburenganzira bwa muntu kandi banakigira inama cyibutswe inshingano zacyo metre niyongere yagiye muri izi nama epu nyinshi ibyo yahabonye ibyo yahumvise nibyo byavuyemo igitabo amaze gutangaza by'umwihariko ku birebana n'u Burundi nubwo atari cyo gihugu cyonyine nk'uko yabibonye metre niyongere asanga igihugu cye cyarasinye kandi cyinjiza mu mategeko yacyo bwite ni ukuvuga ratification amasezerano mpuzamahanga menshi arengera uburenganzira bwa muntu ariko ntikiyasobanukiwe neza nka biriya bihugu byinshi nyine kandi ntikiyakurikiza nk'ibindi byinshi nibyo rero metre niyongere atuganirire metre mwiriwe neza
mwiriwe mwiriwe kamirindi urakomeye ni amahoro ni amahoro rwose niko se metre tutarinjira neza mu nsanganyamatsiko y'iki kiganiro hari abantu babiri ku- kuri facebook ya voa handitse abantu benshi ariko utuntu tubiri abantu babiri banditse leon na shingiro leon yanditse atari amasezerano njye mbona nta kintu amaze cyane ko ibyitwa ko ari ibihugu bikomeye ari byo biyahonyora kuko iyo urebye intambara zihitana abantu benshi kandi b'abasivile reba nko muri siriya yemen iraq n'ahandi muri ibi bihugu bito cyangwa bikennye nta guhohotera uburenganzira biba bihaba ugereranije no mu bihugu byitwa ko ari ibigugu naho shingiro ati yemwe amasezerano mbona ntacyo afashije cyane ibi bihugu twakwita ko bikennye akabazo rero ahangaha koko aya masezerano ntacyo amaze si ngombwa ko abaho
Eh, mu by'ukuri aya masezerano eh, asaba ibihugu ko bica imbere ya bagenzi babo basanzwe bari mu gisata cya oni eh, kugira birimbure barabe yuko icyo gihugu giharanira agateka kazina muntu cyane cyane n'amasezerano yo kunganirana si amasezerano yo guhana kuko ibyo bihugu kenshi birabona biti eh, iki gihugu gisanzwe kidakurikiza amasezerano y'agateka kazina muntu gisanzwe gihohotera kiremwa muntu nta ngingo zikomeye zifatwa kugira bakingire kiremwa muntu ugasanga rero ibihugu byinshi bigenda birakosora kubera biba byabisabwe na bagenzi babo Eh, ah, ibi si ukuvuga yuko atacamaze canke ataco ashobora kugira iyo ataco ashobora ata- atangingo ishobora gufatwa mu gihe udakurikije ayo masezerano canke udakurikije ivyo vyasabwe na bagenzi babo ahubwo kenshi bituma ivyi- ibisanzwe biri mu- i- i- i- mu kubahiriza hagati y'akazina muntu bishobora gutera imbere aho notanga akarorero Eh, Mhm.
tuzi nk'akarorero hari ibihugu usanga biciye imbere ya bagenzi babo nk'ibyo eh, biba biciye imbere ya epeyi exemple odic universelle ugasanga barababariye bati mwebwe mu gitabo mpanabyaha cyanyu hari ibi n'ibi n'ibi mwobikosora mwoba muri ko murubahiriza agateka kazina muntu iyo bagarutse rero inyuma y'imyaka ine ugasanga byarakosowe ibyo byarashyitse no mu burundi Mm.
byarashyitse no mu burundi birerekana yuko rero icyo gisata cya oni ayo masezerano afise akamaro kuko hari igihe eh, ibi biba biri kubera muri icyo gihugu bijyanye n'ihohotera rya kiremwa muntu bigenda birahinduka kuko banka yuko baguma babadoma ku rutoki none se metero ko wowe uvuga uti ibihugu bi- bi- bi- byinjiza mu mategeko yabyo ratification aya masezerano bitayasobanukiwe twi- noneho twifatire uburundi ibyo birashoboka none se abo bantu baba basoma baba barize m- kandi baba bahura n'abandi bahanga baba bahura n'abandi bantu b'inyarw- b'inyabwenge kuki abategetsi wakwihanukira ukavuga ngo ntabwo baba babyumva
abategetsi barabyumva hari ubwo usanga babirenga no kubera politike iba iriho icyo gihe kuko urabye nda- nta zakarorero nko mu burundi Mm.
Eh, mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani uburundi bwaraciye imbere y'abo bahinga bagatera akazina muntu basanzwe barasohokera ibihugu byabo hama barabiha amarekomandasiyo ibyo bis- ba- ba- basaba uburundi guhindura kandi mu nama yakurikiye inyuma y'imyaka ine mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri hariho byinshi byahindutse urabye bari babasabye yuko iby'ihohotera rya kiremwamuntu ibyari mu gitabo mpanabyaha eh, cyo mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda mirongo umunani na rimwe byohinduka bikaba icyaha kiri ukwaco kandi gihanwa Eh, aricyo bita torture Mm.
barahinduye igitabo ma- mpanabyaha mu bihumbi bibiri n'icyenda biteguriye kuja imbere y'abo bahinga Eh, urumva hari ibintu byinshi byagenda birahinduka bagasaba bati i- i- i- nimurabe mu burundi hagiyeho umugore agateye akazina muntu wigenga uburundi bwarabushyize mu ngiro mu mu gutegura kuja imbere y'abo bahinga iravuga bati reka bimwe bimwe tubikosore ibyo dushobora gukosora kandi baciye bashyiraho umugore agateye akazina muntu mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe rero turerekana yuko hariyo bimwe bagenda barakosora n'ibindi usanga badakosora mu mu by'ukuri rero muri ibi bya epeyi ibyo bakosora kenshi baba ari ibyo bemeye kuko mu gihe babahaye amarekomandasiyo ibyo bategerezwa gukora hari ibyo bemera ari ibyo bashyira mu ngiro n'ibyo banka na- n'ibindi ataco bavugako urumva rero nk'ubu rero bavuze bati bisubishira mu ngiro abo bahinga baca baza barakurikirana uko imyaka ibiri ihe- iheze ati mbega bimwe uburundi bemera gushira mu ngiro bigeze bakaraba aho bagejeje hama mu nyuma bakaza barabibutsa kibura ugasanga baravuga bati nko kuraba ingene ama- aba- abafungwa ba- basanzwe mu mabohero bo- bamwe bamwe imanza zabo zocibwa turakeneye tuvuge eh, turabuze uburyo bwo kugira abacamanza bashike eh, ba- ba- ba- bagende guku- gu- ku- ku- kuraba amadosiye ahantu ageze kubera hakenera uburyo hakenewe yuko muhawe ubumenyi kuri aba banaka hari ugasanga icyo gisata kiranafasha yuko uburyo buboneka ariko Mm.
bituma ibihugu byinshi kubera bazi yuko eh, ibyo ayo masezerano akomeye benshi no mu bafashe uburundi usanga baza bararaba neza yuko abo bantu baharanira agata kazina muntu usanga kenshi ibihugu byinshi cyane cyane ibihugu usanga bidatunze cyane byiruka kuyasinya mugabo ugasanga mu nyuma eh, ntibariko barashyira mu ngiro ama- ibiba byasabwe muri izo nama bakabishyira mu bitabo gusa bakabishyira mu nyandiko ariko ibikorwa hariya mu banyagihugu bikabura ugasanga ntibyakozwe mugabo kubera bavuga bati reka eh, kibure ibihugu bya buraya ntibitwankire kuduha amafaranga y'agaciro reka twemere yuko duhanye agateka kazina muntu reka dushyireho umugwi w'agateka kazina muntu reka tubishyire mu gitabo mpanabyaha iby'ihohoterwa rya kiremwa muntu umuntu ahanwe imyaka cumi n'itanu irenga ariko ugasanga mu ngiro abo bantu ntibariko barakurikiranwa ariko aho ndagwenda agarutse nk'icyo gitabo mpanabyaha cyo mu bihumbi bibiri n'icyenda uravye neza warabona yuko ivyo ihohoterwa rya kiremwa muntu twe twabikoramo cyane byari byagabanutse cyane bisubiye ubunyi hatanguye eh, ibyo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cya petero nkurunziza aho usanga umenga abantu bakora ayo mabi niba- ntibahanwa n'ubutungane usanga umenga bari hejuru y'ubutungane ariko mu myaka yahera barahagarikwa n'abari mu gipolisi hariyo n'abagiye barahagarikwa bari mu mu- mu- mu bi- mu bibanza bikomeye eh, byo- byo- byo- byo- byo mu ntwaro cyangwa mu gipolisi ariko ugasanga ubu bariko bararekurwa kubera imvo za politiki Ah, eh, aho rero ni ukuvuga yuko ayo masezerano afise akamaro gakomeye kuko aratuma eh, bimwe bimwe biza birakosorwa kuko baba biteguriye kuja imbere y'abo bahinga bababwira bati raba twebwe ibitwara bikoze raba ibi twarabyumvise iro- i- ibi ibi mwadusabye twarabikoze ibi twarabikoze kuko urumva ugiye imbere yabo hama ukavuga ati "Vyo wakoze ntusubira kuruhira ikindi kintu uvuga kandi uba uriko usuzumwa na bagenzi bawe Mhm. muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga kuri telefone turi kumwe na gilbert hanyuma rero peter nawe arahari peter ube wihanganye reka tubanzirize kuri gilbert gilbert wiriwe
Mwiriwe neza Thomas.
ufite akabazo
Yego ndafite akabazo.
yego
Ndashaka kubaza uwo mutumire mbega ni kubera iki abiyita ko baranira agateka kazina muntu ngaha mu Burundi usanga binjiye mu bya politike ukayoberwa gutandukanya umunyepolitike n'umu- n'uwaranira agateka kazina muntu.
ye urakoze gilbert reka metre armel niyongere ahita gusubiza
Murakoze.
jiribera abajije yuko ahabaranira agateka kazina muntu kenshi mu burundi usanga bita mu bya politiki erega ivyo- ivyo- ivya politike ure- u- u- umuntu wese arafise uburenganzira bwo kugira icyo abivuzeko umunyagihugu aravu- aragira icyo avuze ko ivyerekeye ivya politiki ivya politiki biraba abarundi bose n'abaharanira agateka kazina muntu barimwo ni kuvuga rero yuko abahanda gato y'akazina muntu bareka gusa gukora nk'abanyepolitiki mugabo gukora ku- ku- ku- ku- gukora ibikorwa bijanye no kuraba yuko ibyo gato y'akazina muntu byubahirijwe bategerezwa kubikora ko biri mu byo bategerezwa gukora ariko rero ntibategerezwa kwambara igitambara c'umugambwe ngo baje mu nama y'abanyepolitike ngo baje kugira imyamamazo yo kwitoza ntibaja gutorwa ntibaja mu bibanza vya politiki ni ibyo byo gutandukanya mugabo ibya politike byose biri mu byerekeye ubuzima bw'igihugu abarundi bose abanyagati y'akazina muntu bose barafise uburenganzira bwo kugira icyo bavuze ko ibibazo bya politike kuko biraba ubuzima bw'igihugu aricyo gituma rero abanyagati y'akazina muntu baraba neza ahubwo yuko ibyo bibazo bya politike biriko birakorwa neza abanyepolitike bariko bafa- babifata neza abanyepolitike bariko barabikora bakurikije ba- ba- ba- ba- bada- abanyepolitike bariko babikora ba- ba- ba- bariko babikora badahohotera kiremwa muntu baharanira agati y'akazina muntu ivyo bibazo vya politike bikakorwa neza vyubahirije agateka kazina muntu metre ariko n- na- na politiki mbese ubuzima bwa politiki birebana na politiki nabyo biri mu burenganzira bw'umuntu
ni umuntu wese biri mu buzima bw'igihugu umuntu wese arafite icyo abivuze ko ahantu n'abasirikare bagenda gutora bagatora abanyepolitike bagatora abazotwara nawe abaharanira agati y'akazi na muntu ikibuze gusa ni uko uharanira agati y'akazi na muntu ntashobora kuza kugenda mu myamamazo y'ibya politiki ati murantora jewe nshaka gutwara nshaka kuba umushingamateka ndabasabye mpumiju ibyo uba uri gukora politiki mugabo guharanira ibya politike ni kugerageza kuraba yuko ibyo bibazo abanyepolitike bariko barakora byubahiriza agateka ka muntu ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda peter yavuye ku murongo sinzi niba ari ukurambirwa cyangwa se niba ari telefone yacitse noneho turi kumwe na adelin adelin
yego yego nyakubahwa thomas kamirindi uraho urakomeye
asha ni ukuri turaho turashima cyane rwose tunezerererwa ibiganiro by'ijwi rya amerika yego nyarutse akabazo kawe
yego jewe ubwa mbere nashaka ntangure gushima ku kuntu mwiyumviye kuzana iki kiganiro kizezwe kijanye n'iby'agateka ka zina muntu ntagira nti ego nimba by'ukuri harasinzwe itegeko ryo guharanira agateka ka zina muntu nkagira nti mbega ababijejwe mu gihugu cy'u Burundi boba bagejejeho ibikorwa by'ukuri aho bararaba neza ko mu gihugu cy'u Burundi nta ruhande na rumwe rwidoga ko rwoba ruhohoterwa nimba rwoba ruhari narwo ubwo rwidoga barabe bagikemure vuma mu gihugu cy'u Burundi demokarasi icimbatare by'ukuri ntihabe uguhohotera ariko nugira ntintambwe irahari intambwe irahari novuga nti ibice mirongo umunani ku ijana ni iby'abantu badahohoterwa ariko n'ibyo mirongo ibiri nabyo byoba bihohoterwa ababijejwe bagerageze kubizana habe demokarasi nyayo ntihabe uguhohoterwa kuko burya ibi by'agateka kazina muntu bica bijana n'ibya politike mu gihe politike idahuriwe ko na bose urumva ni kwa guhohotera agateka kazina muntu ye adelin urakoze
yego cyane rero nashaka guca nshima nkashimira kandi umutama mu gihe mwateguye iki kiganiro yahora aharanira ibi by'agateka ka jina muntu mutama mbonimpa karaveri ari hanze aho navuga nti acaza muri bya bice ngira mirongo ibiri navuga mu burundi navuga nti nibyo byoba bihaze hama habe ukwidegembya bikwiye kabisa dushime cyane rwose dushimire ijwi rya amerika mugire amahoro ngaho muroranirwe thomas ye amahoro nawe adire komera
mugire amahoro metre niyongere adere wamwumvise adere namwumvise mugabo ibyo bitigira avuze mirongo ibiri ku ijana umutekano mirongo umunani ku ijana bivana n'aho aherereye cyangwa bivana n'umuryango asanzwe arimo kuko urabye abantu barenga ibihumbi amajana atanu bahunze igihugu abantu birirwa baranyuruzwa abantu birirwa barahagarikwa badakurikije amategeko nibaza yuko ubu urabye urugero twavuze yuko mu myaka yaheze wasanga ibyo hohoterwa by'agateye akazi nta muntu ariko biragabanuka ubu umuntu arabona yuko hari amabi menshi ariko arakogwa kandi hari ukudahana mu burundi aricyo gituma ibyo bitigiri avuze kibure n'amatohoza we we yakoze igihe sinacyo nubivuga ko nibaza yuko urabye amaraporerwa arasohoka hirya no hino y'abatanze ubuhamya gato y'akazina muntu amashyirahamwe mpuzamakungu ibisata bya oni ibyo byose birerekana yuko umutekano udakwiye mu gihugu isinzikazo ry'agato y'akazina muntu ritubahirijwe aho usanga na sentare mpuzamakungu mpanabyaha yarahagurutse ikugura amatohoza murazi neza ibihugu iyo sentare yiguramo amatohoza ibyerekeye hagati y'akazina muntu aho biba bigeze urumva rero wibaza yuko adere ndubashe neza icyumviro cyiwe ariko ntacyo nshigikiye adere reka tuvuge ko ari umunyagihugu gusa usanzwe ariko hari akantu yakomojeho avuga ati rega n'abo ngabo nubwo byaba ari makumyabiri ku ijana ati bo kuki byababaho
Eh, mu by'ukuri i- i- ihohoterwa y'agaterekazina muntu ntiryari rikwiye kuba mu gihugu Eh, igihugu kirimwo inzego z'umutekano harimwo inzego z'ubutungane harimwo abasanzwe batwara leta ibyo ntibyari bikwiye kubaho kuko ni ibintu byerekana yuko ata burenganzira bw'umuntu buriho atakwishyira no kwizana mu gihugu ibyo rero nibaza yuko kenshi na kenshi ari byo twebwe duharanira hagati y'akazi na muntu naho benshi bibaza ngo turiko duko- dukira ibya politike kubera usanga turiko doma urutoki bamwe bamwe mu banyepolitike bariko eh, barikinga mu kiza mu kubera amategeko bahabwa n'igihugu kubera ingufu bahabwa n'igihugu n- n- na leta kugira bahohotere ikiremwa muntu tugaruka tukabavuga tugaruka tukadoma urutoki ku bitagenda neza mu by'ukuri hajya ntuburiko uharanira ntuburi gukina politiki nicyo gituma tuvuga ko tudaharanira ibyicaro bya politiki mugabo ibikorwa bijyanye na politiki y'igihugu turabikora ko tukaraba yuko byohereza agati akazi na muntu adere rero nk'uko yavuze ati nabo mirongo ibiri n'umwe umwe ntakwiye guhohoterwa ubuzima Eh, akwiye uko uwamuhohoteye ubuzima ahantu hakurikije amategeko kugira umuntu agwanye ukudahana
ariko se metere mbere y'uko duha ijambo etienne mwebwe mubona u- wize iby'amategeko uri mu guharanira uburenganzira bwa muntu ni ibintu byinshi ubwo ni ukuvuga uri inararibonye wabonye utuntu twinshi cyane mubona kuki politiki isumba uburenganzira bwa muntu
Eh, politiki irasumba uburenganzira bwa muntu kuko kenshi umuntu ashika kuri politike aciye mu banyagihugu hama mu nyuma igitangaje ni uko amaze gushika ku butegetsi aca yibagira bamwe bamushi- bama- bamushira imbere ugasanga abanyagihugu bamutoye ibirirwa barakubitwa ugasanga abanyagihugu bamutoye birirwa eh, barabuzwa gukora ibikorwa bariko barakora uravye nka barya abantu usanga bariko eh, baradanaza utuntu twabo kwis- kw'ibarabara ugasanga bariko barabirukana ugasanga amategeko ajuragiza ahohotera abanyagihugu birirwa arafatwa na ya leta hama ikagaruka mu nyuma gusaba amajwi kugira bashobo- ba- basubire bamugumize ku butegetsi biratangaje cyane kuko mu by'ukuri umu- i- abanyepolitike bashyitse ku butegetsi bategerezwa kwitaho uburenganzira bwa muntu kuko barazi neza yuko bajaho bashyizweho n'abo banyagihugu ariko biratangaje cyane urabye muri iki gihe urabye no muri iyi minsi mu burundi usanga aho umuntu avuga yuko ariko asaba guhindura ibwirizwa shingiro ugasanga abanyagihugu basubiye guhagarikwa ari benshi abandi baranyuruzwa ukaza ubona abantu barahohoterwa ubuzima uka- nk'urya simubiza imana gushika aho yitaba imana ugasanga inzego za leta ziriko zandika ibintu bidahuye ugasanga abiz- abi- aba- aba- aba- abazi yuko bize ivy'ubuvuzi arandika ibintu bidahuye ugasanga abantu bataye umutwe ukamenga bariko bagira ibintu abantu batariko bararaba ukamenga abo banyagihugu bariko barakorerwa ayo mabi sibo bazogaruka kuza kubashira imbere ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga umutumire ni metere arimeri niyongere yanditse rero igitabo ku burundi n'ukuntu bwubahiriza uburenganzira bwa muntu bihereye ku nama mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu uburundi buhora bwitaba kimwe n'ibindi bihugu bi- buhora bwitaba buri myaka ine turi kumwe na etienne nk'uko nari maze kubibabwira mu kanya etienne we
amahoro neza ni amahoro akabazo kawe
Ya, reka mbanze ndamusaba ariko bumviriza ijwi rya amerika abari mu burundi n'abari mu bihugu bitandukanye yego
akabazo nari mfite nagomba kubaza abo bantu kimwe nagomba kuvuga gato ni uko icyo maze kubona mu burundi abaharanira agateka kazina muntu bagomba kubivanga na politiki ibyo rero bigatuma umenga guharanira agateka kazina muntu mu gihugu cy'u Burundi bizoba ibintu bigoye cyane kuko bituma ah, reka mvuga akaba yategerezwa kubihagaramo mu nzego za leta bitazagora kuko uba umenga etienne guhagararira etienne abumva yego metere niyongere icyo kibazo yagishubije ari umwe mu banyagihugu wakimubajije urumva yego akabazo ahubwo nari mfise.
usubire inyuma wumve ikiganiro kereka niba ufite akandi kabazo nyine nk'uko ubivuze gatandukanye n'ibyo yego akabazo nagomba kubaza mu gitabo cyiwe ntabwo ndagisoma cyane mugabo narumvise yuko ari igitabo kidasanzwe nagomba kuvuga ko kugwaruka kuko ugwaruka hanini nibwo umenga ariko urategura akazoza kivuga iki kugira ngo ugwaruka rushobore gutegura akazoza kabwo ruharanira agateka ka zina muntu yewe urakoze rwose tiyene we
Mm.
metre
wi yego Ah, iki gitabo cyawe Yego.
kizungura icy'urwaruka nu- na- na- n'aba- n'aba- n'abari n'abakiri bato
ni igitabo cya bose ni igitabo cyerekana neza ingene ibihugu eh, kenshi usanga biriko birihuta gusinya amasezerano mugabo ntibibe byategekanije ingene ibivuye muri izo nama bija mu ngiro mu bihugu byabo hama icyo ushaka kubwira etienne urabona icyo kibazo c'abanya hagati y'akazina muntu no kwita mu bya politiki kiguma kigaruka ni uko yomenya yuko abana hagati y'akazina muntu nabo nyene ntibabuzwa kugira politiki ariko icyo badakora ntibakiranira ibyicaro bya politiki kuko um- um- um- mu ruhande hagati y'akazina muntu ashatse arashobora no kuba umunyepolitiki akavuga ati jewe ndavuye mu mwanya hagati y'akazina muntu ubu ngira ninjire mu mugambye hama nanje nje kwitoza nk'umushingamateka urumva ibyo ntikibuza ariko barahamira politike ubwo ntibakiranira ibyicaro bya politiki ni kugira umuntu asobanukirwe neza kuko nawe niko ibibazo biguma biza hama muri icyo gitabo nacyo hariyo byose byerekana ingene ibihugu bishobora kuja kugira ayo masezerano ingene vyitegura kugira amaraporo yabo ingene amaraporo asa- usanga kwe- us- usanga kenshi akurikirwa akurikizwa eh, kubaza ibibazo ico gihugu kiriko kirabazwa na bagenzi bacu kenshi babikura muri raporo ya leta leta iratanga raporo y'ivyerekeye hagati y'akazina muntu kandi no kumenya yuko iyo epeyi ni iby'agateka kazina muntu byose ibijyanye n'ugwaruka ibijyanye n'abakenyezi byose ibijyanye n'ihohoterwa rya kiremwamuntu byose birimo hama igatanga raporo bakongera bakaraba raporo y'ibisata bya oni iba yatanzwe mu- muri kuri icyo gihugu bakanarondera rero eh, na- raporo aba yata- yatanzwe eh, n'imigwi y'agateka kazina muntu hamwe n'amashyirahamwe ahanira agateka kazina muntu babikura mu bi- mu ba- mu- mu bintu bitatu ivyo bice bitatu niho bakura eh, i- i- inkuru zishobora gutuma bashobora kubaza ibibazo kuri ico gihugu kiriko kiraca imbere y'abo bahinga bagateka kazina muntu ijwi rya amerika kuri telefone dufite na niyukuri niyukuri
yego akabazo kawe
nanjye nagira mbaze mbega mu burundi turamenya two turazi yuko turumva yuko ihohoterwa rya kiremwamuntu ridatanguye vuba navuga ryatanguye kera bivaye n'intwaro ko zagiye zikurikirana ni ibintu byamye biba nagira mbaze uwo mutumire nk'inararibonye mbega yo- yoba hagiye haba intambwe yihe ku bijyanye n'ihohoterwa rya kiremwamuntu intambwe uja imbere cyangwa uja inyuma yoba yarabaye dufatiye kuri ico nyene n'iyihe ni ibihe mbega bintu bikuru bikuru biba bituma iryo hohoterwa ryama riba uko abategetsi basimburana hama haba ihohoterwa rya kiremwamuntu ego hanyuma ndashaka muze kumusabira mu mpera aze kuvuga eh, aze kutubwira ibintu bikuru bikuru nimba arabivuze muri ico gitabo ciwe bikwiye gukorwa kugira ngo ihohoterwa rya kiremwamuntu rigabanuke canke riveho burundu cyane cyane mu gihugu cacu niyukuri urakoze
Eh, urakoze ni ukuri Eh, mu by'ukuri eh, nababwiye yuko kuva mu bihumbi bibiri n'umunani aho uburundi bwatangura gutanga raporo ya mbere muri ico gisata eh, ca oni kijejwe eh, ivyo gatera kazina muntu Eh, inyuma y'imya- y'umwaka wa bibiri n'umunani ibihumbi bibiri n'umunani harabo- harabayeho uku- ukugerageza kureka kujuragiza guhohotera kiremwa muntu cyane cyane mu gushyiraho amategeko akurikirana ahana abahohotera kiremwa muntu naba bariye mu gitabo mpanabyaha cyari mu cyo mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo umunani na rimwe cyaciye gihinduka hakajyaho ibi- ibihano bikurikirana abahohotera kiremwa muntu abashurashuza abakenyezi n'aba- n'aba- n'abakobwa ku nguvu ugasanga rero bimwe bimwe biriko birahava bira, bi- bi- bira- birahava, biriko biragabanuka uravye ingene abantu bagiye barahagarikwa bari mu ntwaro ugasanga bari mu rwego rw'ipolisi bakuru mu rwego rw'abaofisiye bariko barahagarikwa kubera bahohoteye ikiremwamuntu ivyo vyose vyaragiye biratuma hagabanuka ihohoterwa rya kiremwamuntu ariko rero twari tuzi ko bigiye kugabanuka cyane kuko barabona mu mabohero hari hafunzwe abantu ari benshi cyane uravye ibibanza by'aho bafungirwa byari biri ugasanga ubutungane buriko burakora ubwigenga kuko ugasanga kenshi ba- ba- bashaka yuko ivyo gateka na muntu bihinduka bigatera imbere bi- bi- bi- bigatera imbere Eh, vyasubiye kugaruka rero aho hatanguriye eh, ya- kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca petero nkuru nziza aho wasanga abajejwe intwaro abajejwe umutekano urwaruka rw'imbonerakure rw'umugambwe uri ku butegetsi basubiye kuzana ibintu vyo guhohotera kiremwa muntu ugasanga ubutungane eh, birabira hirya kuko usanga ata nguvu bufise zo guhagarika abo bantu ugasanga inyamiramabi zikika mu kiza zikingira ikibaba ariko bakora ayo mabi hakubahagarika ugasanga abakora amabi nk'ayo yo gushurashuza abakenyezi ku nguvu yo guhohotera kiremwa muntu ugasanga n'abari mu nzego zikuru za leta zegamiye umukuru w'igihugu ugasanga abo bantu ntibashoboka bahagarikwa cyangwa bakurikiranwa n'ubutungane cyangwa izindi nzego zijejwe guhana aricyo gituma rero ubunye usanga umwenda byarasubiye inyuma cyane n'ingendo yaciye ihinduka kare abaserukira leta bagiye imbere y'abo bahinga baremera bati ibi tuzobikora ibi ibi tubivuze ko ibi twarabikoze bagatanga na raporo ariko ubu kuva baboneye yuko ataco bakije kuvuga mu bantu kuva baboneye yuko makungu yamaze kubona yuko amabiri arakorwa mu burundi adahanwa ubunye bashimye yo kugenda imbere y'abo bahinga bakababwira ko byose bigenda nabi bi- byose bigenda neza hama bagaheza bakishura nabi ugasanga hamwe hamwe bavuye mu nama bataraheza kubabaza ibibazo ibyo byarabaye ku mushikiranganji w'ubutungane ugasanga aba- aba- aba- inzego za leta abakuru bo muri leta bace bafata ingendo yo kwigiza hirya amakungu kubera azi neza yuko bazi neza yuko ataco bari bugende kuvuga imbere y'abantu bose bariko baramenya ibiri kuberaba mu burundi ariko rero n'ayo makungu iyo bayashyize ku ruhande nayo afata ibihano
Eh, mu byerekeye iby'agateka ka zina muntu kenshi ibihano eh, ni- ni- ni- ni kunganirana si inzego zigiye byo guhana iyo hageze guhana barabisaba n'inama nkuru y'umutekano y'ishyirahamwe mpuzamakungu oni eh, ika- iga- igashyiraho ibihano kuko ibi by'inama z'agateka ka zina muntu kenshi nizihana zirahanura Eh, zigasaba yuko igihugu cokubahiriza agateka ka zina muntu iyo babonye rero eh, bi- bi- bi- bishobora kuba bigeze ku rugero rwo hejuru barabisaba igisata kijejwe amahoro n'umutekano mu ishyirahamwe mpuzamakunguni bagasaba yuko boshiraho ibihano bihana ico gihugu canke bakavuga bati saba ico gihugu gifata ingingo z'ugukingira kugira ntihabe n'ihonyabwoko mugabo rero ico gisata c'ama- ca- c'amahoro n'umutekano mu ishyirahamwe mpuzamakunguni kiravyakira hari aho kibikora ko naco nyene kiba gifise ingene citunganije ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga metre armel niyongere niwe turimo tuganira metre niyongere mbabwire yuko ari mu rugaga rw'abavoka bo mu burayi mu bubirigi i buruseli no mu rugaga rw'abavoka bo mu rwanda kuva mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi kandi afasha imiryango yabuze ababo mu burundi muri sepeyi sentare mpuzamakungu mpanabyaha turimo rero turaganira ku birebana n'uburyo uburundi bwagiye bwerekana mu muryango w'abibumbye hariya muri iriya nama mpuzamakungu y'uburenganzira bwa muntu conseil de droit de l'homme inama ngarukamyaka ine ukuntu bwubahiriza agateka kazina muntu n'uburyo bubikora kuri telefone turi kumwe na olivier olivier olivier ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turi kumwe noneho na habumukiza olivier sinzi uko byagenze habumukiza
nyakubahwa yevuga cyane
ego niho ndabumva yego akabazo kawe
manje kuramutsa mestre nyakubahwa umutumire w'iteka yego arakumva amahoro amahoro
ego nyambara nabyumvise neza mwariko mu- muvuga ku bijyanye n'amasezerano uburundi bwasinye ni- n'amakungu
yego yego ego ego
ubu jewe nka jewe uko ndabibona mestre inyenererano gato ariko ndagakubaza akabazo Mhm.
hari ibihugu hari ibihugu na cyane cyane ibihugu bya afurika mu gusinya ayo masezerano ubu hageze aho umenga biricuza kwizihiza bivanye n'igitutu cy'aburetse muri bo baba ariko barahonyanga ayo masezerano si yindi mugabo ubu hari ibihugu bitari bike bya afurika n'ukuri ariko birifuza kuva muri ayo masezerano byasinyaniye n'amakungu cyane cyane reka mvuge oni kuko hariho amategeko n'ibyo usanga umenga yubahirizwa ibyo baba bariyemeje gusinya ayo masezerano uca usanga umenga bicatse uruhande rero iyo ayo makungu yibukije ati murabe ntimurenga karindwi mwubahiriza ayo mategeko baca babona umenga barabakandamiza mbega metero burya muraha amahirwe niyo ukizoguma yiyubatse nk'uko yari yaratanguye kuko oni jewe mbona muri ino minsi menga niyo ifatiye ku byegeranya oni ifatiye ku majambo mbega mu minsi iri imbere muha ikihe kibanza oni mu bijyanye n'amasezerano mpuzamakungu murakoze urakoze habumbikiza we
aho mukiza ashaka kumushimira ku ntererano agize mu by'ukuri oni oni iriho kubera ibihugu bisanzwe bihurikiyemo oni iyo ibihugu bitarimwo oni ntiyobayeho nicyo gituma rero ibyo bihugu bitegerezwa kwiyunga kugira oni ikomere oni ikomera kubera ishyigikiwe n'ibihugu byasinye amasezerano yo kwinjirayo urumva rero nibaza yuko hari ibihugu n'ibyo nk'uko nabivuze mu ntango usanga akenshi bihuta gusinya amasezerano kugira bashobore kubonwa neza n'abasanzwe bafasha uburundi aha mvuga nk'ibihugu kenshi usanga biri mu bihugu bidatunze harimo byinshi ibihugu bya afurika ugasanga kenshi ibyo bihugu birasinya amasezerano kubera bariko babisaba n'abasanzwe bafashe ibihugu ugasanga yasinye mu nyuma ntihatanguye kubona yuko ashobora kuba yaragize amakosa ugasanga arabonye yuko mu nyuma ayo masezerano yasinye amubereye intambamyi ahubwo agire amugirire nabi mu byo ariko arakora aricyo gituma akenshi usanga hariyo amasezerano igihugu kiba cyasinye ugasanga mu nyuma kiravuga ati twe turivanyemo hari n'ayandi usanga basinye badashobora kuvamo ariko rero kenshi nk'ubusanzwe wamaze kugenda muri izo nama kenshi kuraba ingene ibihugu bikora urabona neza yuko hari ibihugu bijya hamwe kubera ibintu basanzwe basangiye ugasanga baravuze ati mbega ubu munsi ko uburundi buriko burakora uburundi buriko buraza imbere y'abahinga twebwe nk'abashaka kubashyigikira twokora iki ugasanga nk'abarusiya bariko barabashyigikira bakavuga ko habaye ariko hari abagateye akazina muntu biriko biratera imbere ugasanga ibindi biriko bivuguka ugasanga kenshi uca ubona yuko hari ico basanzwe basangiye n'ico bashaka gushikako bivanye ku ntumbero basanzwe bafise ugasanga mu kubashyigikira kugira bashobore kugira abantu babashyigikiye kugira nabo bashobore kuronka ingene bavugana n'abandi aricyo gituma twe ko turasaba mu minsi yahera ati mbega kubera iki hari abantu usanga bari muri iyo muri ibyo bisata by'agaterekazina muntu mugabo bakaha gushyira mu ngiro ibyasabye n'icyo bisata ni kubera cyane cyane urabye ni kubera usanga icyo gihugu kidashyira mu ngiro ayo masezerano gisanzwe usanga akenshi kiba kiri umunywanyi w'iyo nama kuko uyu munsi ntabushigikiye nawe jo najya imbere y'abo bahinga kuko ibihugu byose biraca imbere y'abo bahinga najya imbere imbere y'abo bahinga nawe uzonshigikira mu makosa nicyo gituma kenshi iyo bagukuye muri iyo nama naho bitategekanije mu mategeko yabo bagukuye muri iyo nama nta wese uragushyigikira ko nawe ntacyo wowe uri kuramushyigikirako hanyuma mushikire ejo agezwe guca imbere y'abo bahinga aricyo gituma rero kenshi nshaka kwishura habumukiza yego ni uko ishyiraho mpuzamakungu oni rishyigikirwa n'ibihugu byateye igikumu ku masezerano ayishyiraho kuko iriho kubera ibihugu bishyigikiye kandi bishaka yuko hagira ikintu kijya hejuru y'ibihugu kikababwira ibyo bokora kikatabara cyane cyane mu gihe utwara igihugu ariko arahungabanya agateye akazina muntu hanyuma metere haba umukiza ndumva hari akantu yashyizemo ati ejo hazaza akazoza ka ka loni k'umuryango w'abibumbye uriya muryango mpuzamakungu murakabona gute
turaza yuko urabye nk'ubu hari ibihugu birimo ingwano ugasanga hariyo amategeko yagiye arajyaho ashyirwaho n'ibisata bya oni ugasanga igihugu ugasanga ntiyashyira mu ngiro ibyo mugabo n'ibyo kwerekana yuko ishyirahamwe mpuzamakungu oni rishobora gusambuka kuko hariyo benshi babona yuko ibihugu byinshi bibona yuko iryo shyirahamwe mpuzamakungu oni rifasha kandi byafashije iyi bikavuga bati erega hajya ryohagarika cyane tworikuraho na jewe habaye ingorane ejo nta wuzi muri abo bose batwara igihugu icoshika ashobora kugira ingorane agasanga atabaza ryashyiraho mpuzamakungu oni ni nka bijya kenshi amasezerano ashyiraho nka sinayo mpuzamakungu mpanabyaha hariyo benshi bavuga bati iryo sentare mpuzamakungu mpanabyaha ikurikirana abanyafurika gusa reka tuyikureyo reka tuve abanyafurika tuvemo reka dukurikire uburundi bwavuyemo kubera babonye yuko bariko baragira amatohoza y'ibanze urumva aho rero ugasanga bakibagira yuko iyo sentare mpuzamakungu yashizweho n'ibihugu byinshi bya afurika ibihugu bya afurika byinshi byatumye kubera amasezerano urabye abasanzwe barashyizeho amasezerano ashyiraho iyo sentare mpuzamakungu hama kandi hariyo ibihugu byinshi iyo sentare yafashije mu bariko barayigwanya urumva rero ugasanga kuvuga ngo bose bazovamo byaranse kuva kera kuko barazi yuko ari sentare ifasha cyane cyane ibihugu bya afurika
hanyuma nanone metere tukiri aho ngaho kuri sepeyi nubwo igihugu cyavamo twongere tubishimangire nubwo igihugu cyavamo amatohoza yaratangiye arabandanya
mu by'ukuri ngira bari barasomye neza amasezerano ashyiraho irya sentare mpuzamakungu mpanabyaha uburundi buvuyeho amasezerano yaramaze kuva amatohoza y'ibanze yaramaze kujaho uburundi buguma bukurikiranwa n'iyo sentare gushika umwaka uheze batanze bagiye kubimenyesha mu ishuri mpuzamakungu niko bavuyemo urumva ibyo byose byakozwe gushika uburundi buveho sentare mpuzamakungu mpanabyaha irabikurikirana kandi amatohoza y'ibanze yari yatanguye irayakurikirana bakibagira n'ibyaha biriko birakorwa ubu urabye ingingo y'abacamanza ba sepeyi bahaye umushikirizamanza wa sepeyi birerekana yuko n'ubwicanyi buzobandanya bukorwa bukurikirana n'ubwabaye imbere y'uko uburundi buvamwo n'uyo nationale mpuzamakungu mpanabyaha n'ibyo byaha bizobikurikirana aho bizoba byabaye inyuma y'uko uburundi buvamo nibaza yuko umuntu yoza arasoma neza amategeko ingene agenda aragenda hanyuma ikindi naco ibizoba biriko birakorwa bidahuye n'ibyaha byakozwe imbere naho nyene sepeyi sentare mpuzamakungu mpanabyaha irashobora kubikurikirana mu gihe ibisabye igisata cya oni kijejwe amahoro n'umutekano hanyuma nanone akandi gatoya ntabwo ari uburundi bukurikirwa bukurikiranwa nk'igihugu ni bamwe mu barundi bakekwaho ibyaha ku gatwe kabo
amatohoza mpuzamakungu amatohoza ya senari mpuzamakungu yuguruwe mu burundi si kuvuga yuko yuguruwe ku gihugu yugurwa ku gihugu mugabo hakurikirana abantu kuko igihugu n'igihugu mugabo bavuga yuko amasezerano amatohoza yuguruwe ku gihugu urumva ntibaba baramenya neza uwukurikiranwa n'ayo matohoza babanza kugira amatohoza kuko benshi murumva bavuga ngo mbere ngo bazofata mu gutanga imitahe yo guhagarika abantu ryari imitahe iza mu gihe amatohoza yaheze kandi mu gihe bamenye neza uwo amatohoza yadomwe ku rutoki y'uko yakoze aha ikurikiranwa n'iyo sentare ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda metre armel niyongere niwe mutumire ku birebana no kumva neza amasezerano mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu no kuyashyira mu bikorwa ni ikibazo gikomereye ibihugu bimwe na bimwe nk'uko yabyanditse mu gitabo cye yasohoye muri uku kwezi kwa gatatu turimo icyo gitabo cyanditse mu rurimi rw'igifaransa le burundi et l'examen periodique universel ni ukuvuga mbese uburyo uburundi bwitwara nyuma yo kwerekana uko bushyira mu bikorwa uburenganzira bwa muntu hariya mu muryango w'abibumbye kuri telefone nsengiyumva nsengiyumva we
nyiriwe neza wiriwe wiriwe akabazo kawe bandanya
kazuka nziza ka mirimbi twese nk'abitsamuye gusha ku ngingo Eh, na na eh, na nuzenyi na na na rumeri niyongere nawe ndamwifurije pasika nziza nshya nongera ndamubaza n'akabara yego pasika nziza nawe Iyayi.
ukungiye wumva
cyane rwose iyo muri hiyo mu mahanga turabibuka rwose
murakoze cyane
ama nashaka nje ngira ko ndababaza akabazo ni iyihe hangiro mwihaye gushika muri bihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu ku vyerekeye agateka ka zina muntu naho mbona umengo mufise akazi kenshi hama biraborohera gukora byose biboroheye mu gihe muba muri hiyo mu mahanga murakoze utubazo twanje n'utwo murakoze kuma kanya kwiradiyo ijya mbere urakoze nawe nsengiyumva
yego urakoze sengiyumva Eh, nashaka gushimira sengiyumva kuko urabona wewe ko atanga n'urugero rwa kure ati nihaye ihangiro eh, ringana gute gushika mu mirongo ibiri na mirongo ibiri na gatanu twebwe tugira amatohoza ku munsi ku munsi mu vyerekeye iyubahirizwa y'agateka ka zina muntu si kuvuga ko turiko turakora dukora gushika tukavuga tuzokora gushika ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu twebwe twihaye ihangiro yo guhagararira agateka ka zina muntu tukadoma k'urutoke uwo wese ahonyanga agateka ka zina muntu uwo ari we wese aho ari hose ni kuvuga rero yuko twebwe ariryo hangiro twihaye kandi biratworohera n'aho turi mu mahanga kuko urabye neza abarundi abarundi kenshi ni abantu usanga harimo benshi bari mu nzego zose ari iz'umutekano ari iz'iperereza ari mu mugambwe uri ku butegetsi ari mu migambwe y'abatavuga rumwe na leta ugasanga kenshi baravuga bati turavye igihugu turimo turavye ingene ihohoterwa rya kiremwamuntu ririko rirakorwa mu burundi natwe rishobora kudushikira reka rero turabe ingene twoha ivyemezo abashobora kubivuga bakabishikana imbere kugira bashobore kudufasha natwe tuze dusange ata n'umwe bishobora kudutabara rero byinshi tubikura muri abo nagira mpumurize sengiyumva yuko bitworohera cyane kuko biva muri abo bari ngaho muri izo nzego zose baratubwira ati aha mu iperereza dufise abafunzwe aba harimwo n'aka na n'aka bahohotewe ubuzima na n'aka bafashe itariki izi n'izi n'izi ubu ntibakiri mu ibohero iri n'iri n'iri bahora mu iperereza baravuyeho mu ijoro isaha izi n'izi n'izi tubikurikirana ku munsi ku munsi ku isaha ku isaha aricyo gituma usanga byinshi bimenyekana hakiri kare rero ni ukuvuga yuko ari ryo hambiro twihaye nk'abandi badataka muntu twavuze duti nawe tutakiri mu gihugu kubera imvo z'umutekano dutegerezwa kuguma turaba neza yuko aha aba- a- a- a- ihohoterwa rya kiremwamuntu ritariko rikorerwa abanyagihugu kugira uwo wese ak- akora ayo mabi ahanwe n'aho hoba ejo inyuma y'imyaka cumi cyangwa mirongo ibiri cyangwa irenga aza akurikiranwe n'ubutungane
metre niyongere kuva mu bi- amahoro yego mu- mu- watubwiye yuko mu bihumbi bibiri n'umunani aribwo uburundi bwa mbere na mbere bwagiye gutanga icyegeranyo cy'ukure- cy'uburenganzira bwa muntu hariya muri conseil des droits de l'homme de l'onu iriya nama Yego.
mpuzamakungu y'uburenganzira bwa muntu hanyuma ibintu bitangira kugenda neza uburundi burikosora mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ibintu bisubirira udubi igihe cy'imyaka irindwi ni kigufi cyane ubu muri iki gihe uko mubikurikira mubona ni irihe sezerano mpuzamakungu mu burebana n'uburenganzira bwa muntu akaze- agateka kazina muntu ni irihe sezerano rya mbere rikomeye uburundi butubahiriza uburundi buda- budashyigikira budashyira imbere mbese lu- lu- lu- la convention ou le, le, le protocole numero 1 batubahiriza ni ubuhe ni irihe sezerano
Eh, uravye isezerano ubundi tubahiriza iyo utubahiriza kiremwa muntu iyo umuntu anyuruzwa akanyuruzwa n'inzego za leta ntushobore gukurikirana abo bantu bamunyuruje iyo umuntu a- a- afa- iyo umuntu yumvise abantu b'abakenyezi bariko bafatwa ku nguvu bagakogwa bagakogwa n'abantu bamwe bamwe bamenyekanye ariko ugasanga abo bantu nta matohoza abaho yigenga kugira bakurikirane ababikoze iyo umuntu aborezwa igufa gushikaho yitaba imana ugasanga abasa- abajejwe kugira amatohoza nk'ubutungane bukabona yuko atabimenyetso na bimwe bafise by'uko icyaha cyakozwe cyangwa uwagikozwe ibyo byose birerekana yuko uburundi buba bwarenze umurongo utukura wo kubereza agateka ka zina muntu kanatsinda uca ubibona iyo igihugu nk'uburundi oni yamaze gushyiraho am- umugwi w'amatohoza wigenga bikwerekana yuko ibyo gateka ka zina muntu biba bigeze ku rugero runini iyo ubonye eh, eh, sentare mpuzamakungu mpanabyaha yugurura amatohoza ku gihugu nk'uburundi none wumva wose urakuvuga yuko icyo gihugu hari ama- ibyo gateka ka zina muntu cu- kitubahiriza byose birerekana neza yuko ibyo byose bishyize hamwe byerekana neza yuko mu gihugu cy'uburundi atamutekano ukwiye uriho atayubahirizwa ry'agateka ka zina muntu ririho urabye nk'ibihugu bya buraya bifata ibihano ku ku gihugu bikavuga biti iki gihugu nticyubahiriza agateka ka zina muntu ibyo byose biri mu rukurikirane werekana neza yuko agateka ka zina muntu katubahirijwe uravye umugwi w'agateka kazina muntu wari ujeje guhagarariye agateka kazina muntu ukurwa mu kibanza ca mbere ukaja mu kibanza co musi kubera usanga uriko ukingira ikibaba eh, biriko bikorwa na leta ivyo byose birerekana yuko ibyo agateka kazina muntu biba vyagiye ku rugero rwo hejuru ahubwo haba hakenewe yuko ibihugu bigenzi vyabo bitabara bishobora gushirayo ingingo zikomeye kugira bitabare abarundi metere niyongere ubwa mbere ni mu bihumbi bibiri n'umunani nimba mbara neza ubwa kabiri ni mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu uburundi bwitabye iriya nama mpuzamakungu y'uburenganzira bwa muntu ya loni
yego byabaye muri uku kwezi kwa mbere eh, mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani byaratevye kuko amaraporo atagera atangwa kubera ingorane z'umutekano zari ziriho eh, baratevye gato mugabo iyo nama yarabaye muri uku kwezi kwa mbere itariki mirongo ibiri n'icenda niyaba nihenze eh, i geneve mu busuwisi mugabo ya- yabaye ya mvugo nyene ya leta yo kwiyamiriza ivyavuzwe vyose yo kwiyamiriza ivyerekana yuko ivyo gateka kazina muntu bihungabanya yuko bitubahirizwa yuko hari ukudahana mu gi- mu burundi abaserukiye leta eh, byose bagiye baravuga yuko bigenda neza atari byo kugira nyene musanzwe mubona imyifato nshasha isigaye ifise eh, abo mu nzego za leta ari ukwiyamiriza ibyo basaba guhindura mu vyerekeye iyubahirizwa gateka kazina muntu ubwo mu magambo make y'ubu- leta y'uburundi yagiye kuvugaho yuko kubera n'ariya matohoza yigenga ihohoterwa
Eh, leta y'uburundi yavuze yuko ubutungane bw'uburundi bwikwije kandi bushobora kugira amatohoza bidakenewe ko amato- amatohoza mpuzamakungu aza hama baravuga yuko ivyerekeye amabohero eh, ba- bariko baraba ingene eh, bagabanya abanyororo hama baravuga neza yuko akazina muntu ata muntu ahohoterwa kiremwa muntu ababikora bahagarikwa eh, ari- ara- ariyamiriza ibivuga yuko amabi menshi akog- akogwa n'ugaruka rw'imbonera kure yuko ari ibinyoma bivugwa n'abantu batazi uburundi aho buri ibyo byose n'imivugo isanzwe imenyerewe ku burundi iyo bagerageje kubereka yuko bariko barahohotera kiremwa muntu ariko rero ntibishobora kubandanya uko kuko uravye mu gihe baba bashizeho nka- nkajya mu rw'amatohoza wigenga mpuzamakungu mu gihe haba hagiyeho senere mpuzamakungu mpanabyaha naho kenshi i- ivyo bisata usanga kenshi bidafise inguvu zo guhagarika umuntu ubwo nyene mugabo birashobora gushira ku rugero rwerekana yuko eh, umu- umutekano canke agateka kazina muntu muri ico gihugu ntitubahirije
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda uburundi bwubahiriza gute uburenganzira bwa kiremwamuntu bikurikije uko bwabyiyemeje mu maso y'abanyagihugu no mu maso mpuzamakungu mu magambo make nibyo turimo tuganiraho na metre armel niyongere akaba umwavoka wo mu rugaga rw'abavoka b'i buruseli mu birigi n'abavoka urugaga rw'abavoka mu rwanda hanyuma rero metre dusubiye inyuma gatoya kuri cpi cpi Yego.
hari akantu wigeze kuvuga yuko ah, ah, hari igihe abategetsi bafata umwanzuro wo kuva mu masezerano ya nayo icya mbere hari ikibazo abanyagihugu nta ruhare baba bafite mu kwinjira muri ayo masezerano icya kabiri nta ruhare bagira mu- kandi biba ari amasezerano yinjirira mu mategeko y'igihugu akaba amategeko y'igihugu rw- bwite ibyo bita ratification ntibagire n'uruhare rw'uko igihugu gisohoka muri ayo masezerano ni ukubera iki uburundi abategetsi abanyagihugu batabifitemo uruhare ni ukubera iki uburundi bwikuye muri cpi
Eh, mu by'ukuri uburundi bwikuye muri cpi kuko bamwe bamwe eh, mu batwara uburundi bibonye yuko bashobora gukurikiranwa n'iyo sentare mpuzamakungu mpanabyaha kubera ibyaha baba barakoze ubwo kenshi iyo atabyaha wikeka ko iyo ata- atabyaha wi- wi- wibaza yuko warakoze canke ubutungane ugasanga ukavuga ati jewe amatohoza naho yoza ntaco yombwira kuko nta byaha nakoze eh, naze ngaha mu gihugu agira amatohoza kenshi iyo uyanse uba ufise ico utinya uba uvuga ati mbega yoza agakurikirana naka mbega yoza agahera kuri jewe mbega yoza agahera kuri mugenzi wanje ari muri leta ugasanga bafashe ingingo y'uko bavamo ariko rero ibyo rero biba ari kwihenda cyane kuko amasezerano nkajya uyavuyemo kubera uri mu nzego za leta kubera uri ku butegetsi uyu munsi ejo uvuyeho abagusubiriye baraja kuyasinya kuko ajya amasezerano aratuma hagwanya ukudahana muri ico gihugu ivyo ni uguhakarorero nko muri gambi warabonye yuko umukuru w'igihugu yahahora yavuyemwo akurikiye umukuru w'igihugu c'u burundi mugo wamusubiriye mu vya mbere yakoze yari gusubira kwinjira muri ayo masezerano kuko kenshi iyo uvuye mu masezerano nkajya mpuzamakungu mpanabyaha werekanye yuko udashaka gukurikiza ibyo gateka kazina muntu udashaka kurwanya ukudahana rero kenshi iyo umuntu aje aca asaba yuko asubira muri ayo masezerano kandi twebwe nk'abashingwamanza nk'abashingwamanza mu kujyana amadosiye yacu muri cpi ntitwashaka yuko amadosiye y'abarundi y'inzirakarengane amadosiye y'isinzi ry'abarundi birirwa baragandagurwa birirwa baranyuruzwa abakenyezi birirwa barafatwa ku nguvu agenda eh, i- irahe mu burande muri cpi twe twashatse ubutungane arico gituma ubutungane twabuze mu burundi aribwo bwatumye tugenda kuburondera aho buri ariko rero nitwabona neza yuko ubutungane bwikubise agashi cyane cyane iyo i- i- i- uku- bakabaraba twerekana yuko ubutungane buri kubukora bwigenga kuko ubunye buhagari bu- bu- ubwo butungane buri kubuvogerwa na leta yibaza yuko ishobora gukurikiranwa n'amasezerano na- na- na- na- n'amatohoza mpuzamakungu muri ico gihe nitwabona ibintu bihindutse turashobora kuzosaba sentare mpuzamakungu mpanabyaha ko ayo madosiye agenda kuburanirwa mu burundi imbere y'ubutungane tuzoba twabonye yuko bwigenga ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone dufite inosenti kandi iminota iragiye inosenti we
muraho muraho ndakumva akabazo kagufi kagufi cyane kubera ko ye ngaho Eh, eh, rwose akabazo kagufi byose nda- ndabona amasaha yagiye ariko ndaba ntago mbaze birebire cyane no- no- no, ndashimira umutumirwa noneho ndamubaza ese inyungu abanyagihugu babonera mu- muri ayo- muri ayo masezerano ni iyihe Ye, Ese hindira aho ngaho.
igihugu kitabashije gusinya ayo masezerano bigenda biteye kirabiryozwa kirabikurikirana biherera aho ngaho ubwo ansubize murakoze cyane hinira aho ngaho kubera ko rwose nta n'amasegonda mirongo itatu asigaranye metero
inyungu abanyagihugu bagira ni uko ayo masezerano atuma igihugu cemera imbere ya bagenzi babo yuko kigiye guhindura mu gukurikiza agatega kaze na muntu iyo nyungu rero ni inyungu cyane cyane ku banyagihugu iyo umuntu aserukira leta avuze imbere y'abandi bakuru b'i- baserukira ibihugu byabo basanzwe bahurikiye hasi mu mico mpuzamakungu honi akavuga ati twe tugiye gukora ibi n'ibi n'ibi kugira tubahirize agateka kazi na muntu inyungu iba iri ku munyagihugu metere arumeri niyongere ndagushimiye cyane ariko nk'uko nyine wabitubwiye loni ira- ira- ntihana irahanura ariko loni iyo bibaye ngombwa irahana ntabwo ari nayo yonyine na afurika ubwayo irahana iyo bibaye ngombwa urugero ni ku wahoze ari perezida isenabre wa cad afurika yamujyanye Yego.
muri sentare ubu ngubu yarakatiwe metere rero imana iguhezagire namwe mwese muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ndabashimiye rwose mu kanya gato cyane ni amakuru avunaguye minota itanu rwose mukomeze mugubwe neza na radiyo yanyu murakarama
ibiganiro byacu birabandanya ku ijwi ry'amerika